iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi ni eugenie mukankusi basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira no kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda guverinoma y'u rwanda yaraye yongeye kugena ingamba nshya mu mugambi wo kwirinda no gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda muri izo ngamba nshya biboneka ko akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'igihugu na tumwe mu duce tw'umurwa mukuru w'u rwanda kigali kagumishijwe mu kato ni mu gihe ariko akarere ka rubavu ko katakiri mu kato nubwo karangwamo ikibazo cy'isuku nke ishobora guha icyuho iyo covid cumi n'icyenda Iyo twabonye mirongo itanu tugura agasabune twayibura ni uko amazi yo gukaraba ntabwo imvura yaguye niyo tuyabona isuku ni amafaranga wabona mirongo itanu ukagenda ukagura agasabune none ubundi nta mafaranga tukibona ubundi ifumbire yatwishe uwo ni umwe mu batuye ako karere ka rubavu mu gihe abo mu karere ka rubavu bataka ikibazo cy'ibura ry'amafaranga n'amazi byo kubafasha mu bikorwa by'isuku impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya murongwe muri teritwari ya fizi mu ntara ya kivu y'epfo muri repubulika ya demokarasi ya kongo zo zifite ikibazo cyo kwivuza izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya harimo n'amakuru yo hirya no hino ku isi ntimujye kure ya radiyo yanyu tubanza rero tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguye kandi turagezwaho na thomas kamirindi
muri etiyopiya abantu icumi baraye bapfiriye mu myigaragambyo mu murwa mukuru addis abeba n'intara iwukikije ya oromiya abandi bantu byibura mirongo inani barakomeretse nk'uko inzego z'ubuvuzi na polisi zibitangaza aba bakomeretse barimo abakomerekejwe n'amasasu n'ibyuma imyigaragambyo yatewe n'urupfu rw'umuririmbyi w'icyamamare muri etiyopiya witwa hacaru kundesa wo mu bwoko bw'abaworomo ubwoko bwiganje muri etiyopiya ariko buvuga ko bwahejwe mu butegetsi uyu muririmbyi yishwe arashwe ejo bundi kuwa mbere nko mu ma saa tatu n'igice y'ijoro ya Addis Abeba komiseri mukuru wa polisi ya Addis Abeba yatangaje ko bataye muri yombi bamwe mu bakekwaho kwica uyu muririmbyi hacaru kundeyesa muri sudani abantu ibihumbi n'ibihumbi baraye bakoze imyigaragambyo mu murwa mukuru Khartoum no mu yindi mijyi itandukanye nka omdurman kugera ndetse no muri darfur mu burengerazuba bw'igihugu batitaye ku mabwiriza ya guma mu rugo kubera icyorezo cya virusi ya korona bafite amabendera y'igihugu bararirimbaga cyane cyane ngo ukwishyira kwizana amahoro ubutabera nko muri revolisiyo ya rubanda yahiritse perezida omar al bashir mu mwaka ushize muri make barasaba ko igihugu kiyoborwa n'abasivile kurusha uko kimeze ubu ngubu muri iki gihe muri somaliya ibisasu bya mortier bitatu byaraye biguye kuri stade y'imikino y'i mogadisho umurwa mukuru w'igihugu mohamed abdulahi mohamed iyo stade yari amaze kuyifungura ku mugaragaro polisi ivuga ko ari al shabab yabirashe ariko perezida abdulahi yari amaze akanya ahavuye je gatanu sahel ubufaransa na esipanye ejo bari mu nama y'umunsi umwe y'abakuru b'ibihugu yabahurije inwakshot umurwa mukuru wa muritaniya biyemeje gukaza umurego wa gisirikari mu ntambara yo kurwanya intagondwa mu karere ka sahel no kubungabunga intambwe bamaze gutera kimwe mu biranga iyi ntambwe ni urupfu rw'umukuru w'umutwe akmi ni ukuvuga al qaida mu karere ka magreb na sahel ku itariki ya gatatu y'ukwa gatandatu kurangiye abdel malek drukdel ukomoka muri algeria yiciwe mu majyaruguru ya mali n'ingabo z'ubufaransa zitewe inkunga n'igisirikare cya leta zunze ubumwe za amerika kuri perezida emmanuel macron w'ubufaransa insinzi irashoboka ati dukora uko dushoboye noneho kugira ngo abaperefe abacamanza abapolisi bagaruke mu bice leta zitarabasha kwisubiza je gatanu sahel igizwe na burkina faso mali mauritania niger na chad byose byahoze ari koroni z'ubufaransa umuryango w'abibumbye n'umuryango w'uburayi bwunze ubumwe ejo bakoresheje inama mpuzamahanga y'umunsi umwe ku ikoranabuhanga rya videwo konferense igamije gushaka intwererano zo kugoboka abanyasiriya bari mu kaga k'intambara na covid cumi n'icyenda bashoboye gukusanya amadolari hafi miliyari umunani nk'uko babitangaje inama irangiye inama yarimo guverinoma n'imiryango itandukanye mirongo itandatu nk'uko umuryango w'abibumbye ubivuga abanyasiriya barenga miliyoni cumi na zirindwi bakeneye imfashanyo zihutirwa cyane cyane ibiribwa miliyoni cumi n'imwe muri bo bari muri siriya imbere mu gihugu abandi miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana atandatu ni impunzi mu bihugu by'abaturanyi perezida wa venezuela nicola maduro yaraye ahaye amasaha mirongo irindwi n'abiri ambasaderi w'umuryango w'uburayi bwunze ubumwe kugira ngo abe yamuviriye mu gihugu uyu mujinya yawutewe n'ibihano umuryango w'uburayi wafatiye abategetsi bashya cumi n'umwe bo muri venezuela biyongereye ku bandi makumyabiri na batanu bari babisanzwemo ibihano birimo kubima viza zo kujya mu burayi no gufatira imitungo yabo bafiteyo mu ijambo yavugiye kuri televiziyo perezida maduro aragira ati niba badashaka kubaha venezuela ntibatuviraha ibi bihano biri mu rwego rwo gushyira igitutu ku butegetsi bwa perezida maduro kugira ngo bwemere demokarasi nk'uko uburayi bubivuga umuyobozi w'urwego rushinzwe ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'uburayi yosep borel yatangaje ko nabo bashobora kwirukana ambasaderi uhagarariye venezuela muri uyu muryango i buruseli mu bubirigi
thomas kamirindi arakoze kuri amakuru avugwa hirya no hino ku isi iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri na kabiri ku mugoroba na metero makumyabiri na gatanu na mirongo itatu na rimwe ndetse na mirongo ine na rimwe mu gitondo mushobora kandi kumva ibiganiro byacu munyuze ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda kuri uyu wa kabiri guverinoma y'u rwanda yongeye kugena ingamba nshya mu mugambi wo kwirinda no gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya covid cumi n'icyenda muri izo ngamba nshya biboneka ko akarere ka rusizi mu burengerazuba bw'igihugu na tumwe mu duce tw'umurwa mukuru w'u rwanda kigali twagumishijwe mu kato ni mu gihe akarere ka rubavu ko katakiri mu kato mugenzi wacu eric bagira ubusa aragaruka kuri izo ngamba nshya zemejwe na guverinoma y'u rwanda
mbere yo kugena ingamba nshya zo kwirinda no gukumira icyorezo covid cumi n'icyenda guverinoma yabanje kwemeza imyanzuro yaherukaga gufata ku itariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka mu mugambi wo gukomeza kwirinda no gukumira covid cumi n'icyenda nyuma yo kongera gushimangira ingamba rusange mu kwirinda no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo covid cumi n'icyenda zirimo gukomeza gupima abantu hirya no hino mu gihugu hose inama y'abaminisitiri idasanzwe yari iyobowe n'umukuru w'u rwanda paul kagame yagumishije mu kato akarere ka rusizi gaherereye mu burengerazuba bw'u rwanda yongeye gushimangira ko ingendo muri ako karere zibujijwe uretse amakamyo atwara ibicuruzwa mu ngamba nshya kandi guverinoma y'u rwanda yategetse ko uduce two mu karere ka rusizi n'utwo mu mujyi wa kigali tumaze iminsi twarashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo cyangwa lockdown mu cyongereza tuzakomeza kuyigumamo ku rundi ruhande yabaye inkuru nziza ku batuye abagenda n'abakorera ibikorwa byabo by'ubucuruzi mu karere ka rubavu umurengerazuba bw'u rwanda inama y'abaminisitiri idasanzwe yakuye aka karere ka rubavu mu kato maze itegeka ko ingendo zo kujya no kuva muri ako karere zemewe ni nyuma y'ibyumweru bibiri akarere ka rusizi na ka rubavu mu burengerazuba bw'u rwanda twarashyizwe mu kato kubera imibare y'abanduye iki cyorezo yakunze kugaragara muri utwo turere duhana imbibe n'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo muri serivisi zemerewe gukora guverinoma y'u rwanda yemeje ko moto zizakomeza gutwara abagenzi uretse mu karere ka rusizi no mu midugudu yo mu mujyi wa kigali imaze iminsi mu kato cyangwa muri gahunda ya guma mu rugo yasabye abatwara moto gukomeza kubahiriza amabwiriza y'isuku no kwambara udupfukamunwa igihe cyose mu bindi bizakomeza gukora harimo ibikorwa by'inzego za leta n'iby'abikorera buri rwego rwongeye kwibutswa ko rugomba gukoresha abakozi b'ingenzi abandi bagakomeza gukorera mu rugo nimba ugiha ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu n'ubukerarugendo mpuzamahanga ku bashyitsi baje mu ndege zihariye baba abantu ku giti cyabo cyangwa abaje mu matsinda buzakomeza nk'uko byari byemejwe mu nama iheruka guterana ku itariki ya cumi n'esheshatu z'ukwezi kwa gatandatu guverinoma yibukije ko hagomba kubahirizwa amabwiriza y'urwego rw'iterambere mu rwanda rdb nk'uko abisobanura mu buryo burambuye ishyirwa mu bikorwa ry'iyi gahunda mu ngamba nshya hoteli nazo zizakomeza gukora ndetse zikomeze kwakira inama zubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda hoteli zakomeje gushishikarizwa kandi kugira uruhare mu bukerarugendo bw'imbere mu gihugu umubare w'abagomba kwitabira imihango yo gushyingirwa mu nsengero niwahindutse wagumishijwe kuri mirongo itatu kandi amabwiriza ya minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu agomba kubahirizwa mu mugambi wo kwirinda no gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo covid cumi n'icyenda ni mu gihe ishyingirwa imbere y'ubuyobozi naryo rizakomeza ariko rikajya ryitabirwa n'abatarenze cumi na batanu mu mihango y'idini yo guherekeza cyangwa gusezera ku wapfuye mu nsengero nayo izakomeza yitabirwa n'abantu batarenze mirongo itatu ndetse n'imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abo aho hari muri serivisi zemerewe gukora nitugera ku zizakomeza gufungwa ku isonga haraza imipaka uretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu rwanda bemerewe gutaha ariko bakibutswa ko bahita bashyirwa mu kato nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubuzima biteganya bakanibutswa ko igihe bari muri ako kato biyishyurira serivisi zose bahabwa amashuri azakomeza gufungwa kugeza mu kwezi kwa cyenda uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mu gihe inama iheruka yari yaciye amarenga ikanashishikariza abanyamadini gukomeza gushyiraho ingamba mu kwirinda no gukumira icyorezo covid cumi n'icyenda kuko ngo byashobokaga ko nyuma y'iminsi cumi n'itanu insengero zashoboraga gufungurwa ubu zakomeje gufunga mu gihe hagikorwa igenzura ko zubahirije ingamba guverinoma yongeye gushishikariza abanyamadini gukomeza gushyiraho izo ngamba mu rwego rwo kwitegura kuba insengero zafungurwa gusa nabwo bikazashingira ku bizavamo isesengura ry'inzego z'ubuzima kuri iki cyorezo amateraniro rusange cyangwa mu rugo yakomeje kubuzwa utubari n'ibikorwa by'imikino y'amahirwe nabyo bizakomeza gufunga guverinoma y'u rwanda yavuze ko izi ngamba nshya yashyizeho ku itariki mirongo itatu z'ukwezi kwa gatandatu kurangiye zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi cumi n'itanu zashyizweho mu gihe mu rwanda hari hamaze kubarurwa abanduye covid cumi n'icyenda bose hamwe basaga igihumbi abamaze kugikira barasaga magana ane mirongo ine mu gihe abakikirwaye nabo basaga magana atanu mirongo irindwi babiri aribo kimaze guhitana nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubuzima eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali arakoze eric bagira ubusa tujye noneho mu karere ka rubavu ahavugwa isuku nke ishobora guha icyuho ikwirakwira rya virusi ya korona mugenzi wacu claude ganza munyamagana yaganiriye n'abahatuye adutegurira iyi nkuru icyifuzo twabasaba ni ukugira ngo muduhe amasabune ngo tukajya tukaraba ukaraba kangahe mu cyumweru umubiri wose mu cyumweru nkarabamo kabiri nta gihe ugisibira ukaba wamara n'icyumweru udakarabye iyo amazi yabuze izuba ryavuye kibiraba icyumweru kikarangira n'akarabi mu mirenge imwe n'imwe y'akarere ka rubavu cyane cyane yitariye umujyi wa gisenyi usanga abaturage bambaye udupfukamunwa ari mbarwa haba mu mayira cyangwa mu dutsinda duto duto baba barimo guhana intera hagati yabo nabyo si ikintu bitwararika nubwo ijwi rya amerika yasuye ikagirana nabo ikiganiro mu mirenge ya bugesha na mudende hari abavuga ko batarikoza agapfukamunwa kuva icyorezo cya virusi ya korona cyadutse mu rwanda hagati mu kwezi kwa gatatu n'umwaka abandi nabo bakavuga ko badutiririkanya kimwe n'abatumiza gake gashoboka kuko hari utwo n'abantu bambaye twanduye mu buryo bugaragarira buri wese ni mu gihe mu ngamba zo kwirinda ikwirakwira rya virusi ya korona harimo kwambara agapfukamunwa mu rugo n'igihe cyose umuntu ajya aho ahurira n'abandi bantu benshi cyakora bamwe bagaragaza ko kutagira amazi meza biri mu bituma batitwararika isuku uko bikwiye abandi bakagaragaza ko niyo babonye amazi kubona isabune ari ikindi kubera ubukene nk'uko mugiye kubyumva twabonye mirongo itanu tugura agasabune twayibura ni uko amazi yo gukaraba nabwo imvura yaguye nayo tuyabona urafata igisheke utakarabye ukanakirya ukarabaga ukaba iyo sabune uruta ukora igikeri n'icyumunyu n'isabune tukukibura uvuze ngo nta suku noneho ubu ngubu muri kwishyura twayikoreshaga amafaranga isuku ni amafaranga wabona mirongo itanu ukagenda ukagura agasabune none buno nta mafaranga tukibona ubundi ifumbire yatwishe n'agapfukamunwa ndi kubona mu mufuka agasize mu rugo ndago kabuze amafaranga ukagura korona yaza n'umwe n'umwe ubu n'amafaranga ndago twarayabuze inzara iratwishe ubuzima bumeze nabi korona tujye tuyirinda twirinda kwegerana twitwaza n'ubupfukamunwa mu bwo bwose nibwo nibwo buryo twirindagamo korona ngaka ndagafite ugatwara umufuka
dore ngaka Mm, mbega iyo ngeze mu bantu benshi ndakambara naba ndi njyenyine ngo ngagira ute ngakitwaza amazi iyo ndayo dore ni ibigega byino by'ibitega byo bazanye bya- bya- bya kwa virunga niyo yabizanye ni bikeya bihari none ko izuba ritangiye kuva noneho iyo ibyo bitega bishizemo amazi mukoresha dukoresha ku- kuri kano tujya kuva miriya mu mu- mu nzu z'ahajya nihe kuri kuri duwani ra kuri hangari iyo tujaga igari tukayigura mbese tukagerayo ibiduhenze cyangwa se yaba yabije tukajya kugura no muri peyizana igari ijana kuva hano kuhagera aho ahari umugezi mwavomaho bitwara umwanya ungana iki amasaha abiri cyangwa atatu umugezi umugezi wa robine ugenda gusa Mm, kugenda no kugaruka ni amasaha atatu gusa uri kumva bitagoye nawe reba guca isuku yiraruhije nta mazi zatuma arabya none si ka- kangubwire impamvu turi kuvuga guca ni uko nta mazi tugira amazi ndayo ubwo umuntu yavuga ko nko mu cyumweru umukara bakangaho umubiri wose yewe indwara ni kabiri ingope nasi ngo beshe indwara iyi- mbese iyi- iyi nyese uko ni kabiri abandi ni rimwe mu cyumweru cyangwa se rimwe mu kwezi Mm, Mbese ni ikibazo cyo kubura amazi cyangwa ni ukutita ku isuku ni ikibazo cy'amazi n'isuku ngeya mbese kuri bamwe na bamwe Mm, hari nk'icyifuzo mwumva mwageza kuri leta icyifuzo twayigezaho icyifuzo twayigezaho ko- kuri mbese ikibazo cyo kuri korona wenda badufungurira nguko wenda hano iwacu ndabandi bari bafatwa bakajya bareka tugatembera tukagera nko kuri za kabumba tukajya guhahira iyo dore twabuze uburyo twagera mu masoko hejuru y'iki ni kwanga kugenda kandi batubwiye ngo twe hano iwacu turi mu kato ngo da ngo turi mu kato kano ka rubavu ngo turi mu kato muri kabumba se si muri rubavu ariko bamba ni muri rubavu noneho rero nk'abantu benshi hejuru ko baba badafite nk'ubupfukamunwa akavuga ati tsinda tsinda ndagera hirya hakurya gute ndagapfukamunwa covid baratuduha ngo tutubahe mbese kugira ngo aguhe magana atanu y'agapfukamunwa nabyo kikaba ikibazo cy'ingorabahizi Mm, kuvuga ati sinda yakura he ndabonye wonja gukorera umusoro wonja gucinjura twarya duke ariko tukaryama kare Eh, ariko ntitugire icyo cyorezo ubwo rero n'ubu ngubu nuko twari turi hano tugize gute batubwiye ngo dushake udupfukamunwa ni uko twari twicaye hano tunara dufite hafi ya- ya- ya twese none ko mutubika mu mufuka se muzi oya ni uko i- i- icyuya cyari kije cyari kije ni uko biragira naho ubundi imibereho cyane iriya muri kongo niho habaga ibiryo ariko noneho kugira ngo dupfe tukarya duke tukarya amakara naho ubundi twicara turakaraba kuko mu munsi dukaraba nka gatanu amazi murayabona Eh, tu- i- i- tujyaga turasaba ari imishinga yaturutse ino heruguru ku- mu birunga Eh, abatayagira tugira gutya tukajya gusaba kuri bino bigega bagiye barazana Eh, bakayabaha bakayaduha none nko mu gihe cy'izuba se igihe cy'izuba mbega tuzanamwara eh, kuko ubu- eh, ababifite ntibazayaduha kereka tugiye turagura Eh, tujya turagura ahubwo muzadushiremo induza yo kugira ngo natwe bazanagire wenda hagati y'abantu batanu n'icumi hakabonekamo i- i- i- ibigega bibiri arakoze Claude Ganza Munyamagana nabo baganiriye mu karere ka Rubavu mu burengerazuba bw'u Rwanda ikiganiro kirambuye ni mu biganiro byacu bitaha tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo aho impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya murongwe muri teritwari ya fizi intara ya kivu y'epfo zitangaza ko zibangamiwe n'ikibazo cy'ubuvuzi butari bwiza zihabwa zigeze ku ivuriro rya katarukuru aho zigera kuri iryo vuriro zigasabwa kujya kugura imiti kuri za farumasi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri i murongwe vedaste ngabo izi mpunzi z'abarundi zivuriza ku ivuriro rya katarukuru riri mu birometero birenga bitanu n'abubatse inkambi irimo abarundi barenga ibihumbi icumi zivuga yuko iyo zigwaye zikajya kwivuza abaganga bazisaba kujya kwigurira imiti kuri za farumasi abandi nabo bagahabwa imiti mikeya ikibazo cy'ubuvuzi turagenda kwa muganga tugiye kwivuza ariko kuko ntibatwakira neza nk'uko byahora uragenda kwa muganga washika kwivuza bakakubwira ati nta miti ihari bakakwandikira ati jya kwigurira ku maforomasi sinzi rero ko ari aseri yoba yaradukuye ki intoki sinzi ntitubiye akarorero nkajya bamaze kugwaza abana kenshi nanjye nkaca ngwara imiti nama nkoresha buri gihe niyo ngura nk'umwana yarafashe abyimba amaguru ngiye ndamutwara icyo bamfata igihe bamuha uduporofene dutatu tw'udupande tune yewe nta kintu na kimwe nabonye bamfasha ahubwo sigaye mvuga ubukene nibwo bubi niwe kwigira kuri farumasi ubukene buraturembeje bw'imiti kabisa abana baraturembana ku bwinshi turabuze icyo dufata turabuze iyo tuva n'iyo tujya iki kibazo cy'ubuvuzi butari bwiza kimaze iminsi kivugwa kuri iri vuriro rya katarukuru kigaragara kandi no mu gihe umurwayi iyo arembye agahabwa taransiferi yo kujya kwivuriza ku bitaro bikuru bya baraka usanga hari abitegera za moto kuko imodokari ya ambilanse yari isanzwe itwara indembe yagize ikibazo nihezagire cecile ni umubyeyi wo muri iyi nkambi amaze ukwezi kumwe abyaye yarinze kwitegera moto agiye kubyarira ku bitaro bikuru bya baraka iyo tugiye kwa muganga ko tuva ngaha mu nkambi ukirihira itike gushika aho kwa muganga igatarukuru amagara igatarukuru byanse bakakurunga ikibaraka ngo itike ngo niwimenye ngo sohoka ibitaro wewe nyene niwe wimenya kwitike rero ikibazo co kwa muganga twebwe catunaniye kweri kuko tushobora kwinjira mu mandi madeni twaba dufashwa ni- n'iyo rasiyo mwa- bahora baduha ngaha mu nkambi none nta rasiyo bakiduha ntitugipokera none ugasanga twinjiye mu yandi madeni nyene yo kuguma tugombesha agakarata kaguma mu kagombo none mura tuzobaho gute n'abana cyakoze ubuyobozi bw'iri vuriro buvuga yuko ikibazo cy'imiti nta gihari kuko bafite imiti usibye yuko mu mezi ashize aribo bari bafite ikibazo cy'imiti mike bitewe n'uko ibarabara rya Uvira baraka ryari ryapfuye bityo bakabura aho banyuza imiti umuyobozi userukira impunzi z'abarundi muri iyi nkambi dominique ntamubano avuga yuko n'ikibazo cy'imodokari itwara abagwayi izwi ku izina rya ambilanse yari yapfuye kuri ubu iri gukora ikibazo cerekeranye na ambilanse imodoka rusehaba rero twaragezeyo baratubwira yuko umuduga wagize ikibazo wapfuye ko wari muri garaje bariko barawusubiramwo Eh, haraciyeho rero ikiringo novuga ko co kwa baba nk'ukwezi itari kwirakora ico kiringo nico caheze umurwayi aremvye bisabwa ko bamurungika mu bitaro bikuru Eh, baca bamusaba ko wenyene agerageza akirihira akagenda eh, n'ipikipiki Eh, ariko ubu mu minsi mikeya iheze iyo ambilanse yarongeye gukora uyu munsi turiko turavugana iyo ambilanse iriko irakora iyo bishitse umuntu ntayironke bisigura ko iba yajanye uyundi hanyuma rero hakaboneka eh, iyindi urgence uyundi murwayi bisabwa ko yihuta kugenda ya modoka itaragaruka mu gihe babonye yuko uwo murwayi yohava asinzikara mu kurindira iyo modoka baca basaba uwo murwaje akarondera ingene yibako agashikana umurwayi wiwe ku bitaro bikuru mwamenya yuko atari muri iyi nkambi ya murongwe havuye ikibazo cy'ubuvuzi honyine ahubwo n'impunzi zo mu nkambi ya rusenda nazo zivuga yuko zifite ikibazo cy'ubuvuzi butari bwiza kuko nta modokari ya ambilanse ivana indembe mu nkambi izijyana ku bitaro bikuru by'inundu bitewe n'uko amabarabara yapfuye vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika imurongo yo mu ntara y'ikivu y'epfo vedaste ngabo arakoze turacyari ku makuru yerekeye impunzi z'abarundi muri tanzania zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu muri icyo gihugu cya tanzania zugarijwe n'ikibazo cy'amazu amaze igihe kirekire yarashaje kimwe n'imisarane aho usanga imiryango irenga itanu ikoresha umusarane umwe umunyamakuru w'ijwi ry'amerika mu gihugu cya tanzania james joven yagiye mu nkambi ya nyarugusu adutegurira inkuru ikurikira Ikibazo cy'amazu adashemeye mu nkambi ya Nyarugusu hanini kiri mu mazone y'icenda cumi na rimwe cumi na kabiri na cumi na gatatu biraboneka neza yuko amashyirahamwe yagenewe igikorwa cyo gusanura amazu adakorera cyane muri ayo mazone kubera ari inyuma y'ayandi kandi abarongozi bakuru iyo baje gutembera badakunze kuyacamwo kubw'iyo mpamvu bakunze gusanurira abatuye ku ibarabara gusa zimwe mu mpunzi zahaye ikiganiro ry'Amerika zivuga yuko hari bamwe bamwe mu bageze mu zabukuru basanurirwa ariko ikibazo kiracyari kinini muri iyo nkambi ya Nyarugusu turabona ko hejuru n'ibibazo tubimaze izi zone z'inyuma igice cya zone y'icyenda igice cya zone y'icumi na rimwe zone y'icumi na kabiri yose na zone y'icumi na gatatu ziko bidusanirwa nk'izindi mpunzi zo muri kambi y'inyaruguzo ndetse aho binateye n'isoni twebwe hari inzu nkeya zisa n'uweza batishoboye imwe imwe ntituzi yuko batanga raporo ko iyi kambi yose isanuye turatangara n'abari bazi bonse ijya mbere zarabaye nabi zakubiswe n'izuba zakubiswe n'imvura mpaka ziranonekara none ubu ubu turiko turahangayika inzu zirimo kugwa hasi ikindi nacyo gi- gitangaje ni uko kira porote imwe batanga ihema rimwe ntibaraba ati ufite umuryango ungana gute wewe niryo hema wishitse naryo nyene ukarironka mpamvu ibibazo ni vyinshi kandi imvura uko yatasuye itasuye nabi umunsi ku munsi iragwa ku zuba mw'ijoro abasigaye inzu kuzibonye niko zimetse hari imvura iyo iguye itahira mu nzu duca tuca ngaho nyine tukitura tukayitega nta kundi ibibazo dufise kabisa ni byinshi umaze kubona imvura iguye iguherera ko ntiwubura ibibazo kabisa ahubwo ni ngora nimba byoshoboka mwogiye mu akatubariza hariya imbere ukuntu bimeze ko twaragiye kwa jode zone turamubwira ibibazo dufise aratwandika mugabo twarayiteze ko tworonka amahema nk'abandi n'ubu turacarindiriye Ikibazo cy'amawese nacyo ni kimwe mu bihangayishije impunzi ni mu gihe bagikoresha amawese rusangi kuko usanga imiryango igera itanu ikoresha iwese rimwe kubw'iyo mpamvu impunzi ziridoga yuko zizohava zigwara indwara zifatiye ku isuku rike cyane cyane muri iki gihe cy'imvura urabibona kweri itwarete ntizubonye uko zibonye niko zimeze ahubwo nibara ucumengo twe ntituri nk'abandi iki gice cy'izore y'icenda iki gice kitasanuriwe inzu z'amabati n'amawese baciye batwibagira barabonye nyene ko ataho dufise tuba ntibacabona nuko- no kwihagarika ko bidakwiye amawese kabisa aratugora nk'ubu atari bake dukoresha am- amawese rusangi tu imihana itatu ine usanga dusangiye iwese imwe na ya magwara y'isuku rike wowe urashobora guhagararira isuku mugaca usanga ujya mu banyi wawe nawo ntiyabyifashemo neza uca usanga ari hatari kabisa icyo kibazo kiratugora ni ingorane ni hatari turacakoresha amatwarete rusange y'amabase rusange usanga muri ingo zibiri zitatu zine mpaka gushika kuri zitanu na zitandatu usanga usanga itwarete imwe usanga n'isuku rigoye gukurikirana kandi mwazi ko isuku ari kirumara ahubwo dutunzwe n'imaso ingene tutara tutaricana z'iya ngwara z'isuku Twi- twanize amatwarete twagiye gusa kugira duha amasirabu ibikoresho vyo gushirako batuye ngo vyaraheze ngo mpaka ku mwaka uza ngo zindi budget turagowe turagowe cyane ahubwo nibara n'ibyo binogo twinjiye bizohava bitu- bitumarira abana kandi bi- noneho hajyemo imibu n'ibindi bintu izo mpunzi zisaba amashyirahamwe yagenewe gufasha impunzi kubagarukirako kugira babeho nk'uko abandi babayeho ubuzima bwo mu buhungiro icyo dusaba ni uko bodu- bodusanuriye na twebwe bakadushira kuri bati nk'abandi ntabwo dufite bwo kuvuga ngo twoshobora kwimba amatwarete dufite ibisaka ibisaka niho dukoresha muri ako kanya urumva rero turasabye amashyirahamwe nka yuweni yone ishobora kudukurikirana twebwe impunzi icyo twasaba yuweni twasaba yuko aya matwarete yaruzuye twasaba yuko boyaduhindurira bakatwu- bakatwubakira ayandi kubera bitera indwara isazi ziguma ziza gukora ku ku mabose yuzu ugaca usanga bibiye ku bikoresho tuba twa- dukoresha mu isi yose nicyo gituma rero mwotugira kucigora mukaduhindura amatwarete zarabomagurisha nam- kubera imvura yagiye iragwa iciye inyuma izisazi zirabomagurika zizazura bigora bi- bica ziruzura cane bamwe mu bugarijwe n'ikibazo cyo kudasanurirwa amazu n'ikibazo c'amawese bama bituye mu biro by'amashyirahamwe ajejwe igikorwa cyo gusanurira impunzi ariko inyishu baronswa ni ugushira ku rutonde gusa bamara kugenda bikaba biheze naho hari bamwe bamwe basanuriwe amazu ariko hari abamaze imyaka itatu batuye mu tuzu dushaje cyane kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya tanzania james jovini ku bw'ijwi ry'amerika
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi nk'uyu munsi mu mateka habayeho turakigezwaho na venuste nshimiyimana ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa bibiri n'umunani hasigaye iminsi mike kugira ngo nelson mandela yizihize isabukuru y'imyaka mirongo cyenda leta zunze ubumwe za amerika zafashe icyemezo cyo kuvana izina rye ku rutonde rw'abantu bakoresha iterabwoba nelson mandela n'abandi bayobozi b'ishyaka anc bari barashyizwe kuri urwo rutonde bisabwe na leta y'abagashaka bo haki ya afurika y'epfo leta yafataga nelson mandela nk'icyihebe kubera ko yari yariyemeje kurwanya ivanguramoko mu gihugu cye kugeza avanywe kuri urwo rutonde iyo nelson mandela yajyaga muri amerika ndetse n'igihe yari perezida yabanzaga gusaba uruhushya rudasanzwe kubera ko icyo cyemezo cyateganyaga ko abarwanashyaka ba anc bashoboraga kujya ku cyicaro cy'umuryango w'abibumbye ariko ntibashoboraga kugera washington dc cyangwa se mu yindi mijyi y'amerika uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa amerika kondoriza rice yaraherutse gutangaza ko icyo cyemezo ari urukozasoni ati ntibyumvikana ukuntu ngomba guha uburenganzira bwo kwinjira muri amerika mugenzi wanjye wa afurika y'epfo ati ndeke kuvuga igihangange nka nelson mandela kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu leta yagashaka buhake yaciye ishyaka anc n'abayobozi baryo bahungira mu mahanga nelson mandela yavanywe kuri urwo rutonde rw'abantu bakoresha iterabwoba amaze imyaka cumi n'umunani avuye muri gereza
venise nshimiyimana niwe utugejeje ku musozo w'amakuru twari twabateguriye kuri iyi saha nshuti banywanyi ba radiyo ijwi ry'amerika tubashimiye cyane kuba mwateze amatwi nshimiye na bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro aho baherereye hose mu ngo zabo uwadufashije kwegeranya amajwi fatuma karara arimasi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenie mukankusi tubasezeye tubifuriza amahoro n'amahirwe mwese tubararikiye kandi ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya korona